Hmm. my correct pipo royal wedding loading for princess adeola yes o na go see queen naomi live and direct yes o you know say na di stepmother wey she love na go see queen naomi queen naomi live and direct yes my pipo welcome to boss economics tv as you are beginning to watch my video may god bless you now subscribe oh as you never subscribe hit on the notification bell and uh, we dey talk about royal home and uh, we dey talk about uh, nigeria celebrities for my channel we dey do live show we dey react to video for here so my correct people, make you subscribe and make you follow us for our facebook as bose corners tv so guys without wasting no time make we enter why we are here hmm my people, we just dey hmm congratulations congratulations congratulations to queen naomi and tajeni kawo and princess adeola hey you here, ah, i put the picture together see the you see how ah, these two beautiful kicks na im be only of Ife real biological children you understand me mm, na dem be dis one we no dey change na see as dem be royal you see as royalty dey smell follow dem woo no be all <laughs> hey my correct pipo i am so happy i am so glad i say wen i hear i sing eh, ọpẹ o hmm dem say wedding dey load o dem say hmm dem say princess eh, adeola say e don e don chop belle full e don preke e don preke <laughs> side to go eh side to marry my pipo hey everywhere go zeh queen naomi life and direct for wia di stepmother dey do wedding una go see her na adeola go get two mother dat day Queen Naomi and um, Arimonda live and direct. Yo! Ife, here I go. <laughs> ah, my people. Ah, I'm happy. Oh. Congratulations to the king, our Ooni of Ife. Yes, so if not true, oh, my correct people. So as I dey waka dey go now I see oh, now I hear news when they talk say our Eh, oni of ife pikin di doctor una know na the only doctor when he get ever since when he born when he dey for young age eh, una with im mama born the di pikin mm, and the pikin be this one very responsible and very respectful very lovely doctor now our king get so my people na know say right now our our the king's daughter you know dey for lake e no dey for nigeria na abuja na im bin dey before You know, dey e dey as im papa come dey marry so so wife wife wife wife e be like say papa no dey too give am at ten tion again as queen Amy comot the, the, e no too tey she come relocate to canada you understand i know when she comot she come relocate to canada mm. even that last time the father want make e come for olojo festival abi the time olojo festival abi the time when papa dey do marriage she no gree come you understand she refuse to come to the place you understand and na the lady na im be say dem say im papa no dey send am money you understand i no know now how far you understand so my correct people, as we dey na know say dis eh, adeola you know say dis eh, wetin dem call am parrot parrot voice come talk say queen naomi e no wish adeola happy birthday one day say adeola wish queen naomi happy birthday so na somebody come tell me say yes he wish her happy birthday He now said tadeni kawo senior sister e dey celebrate birthday so my correct people, you know say this life eh <laughs> when they just dey carry dey hate theirself no be anybody you see eh e two people separate parents and and eh, papa mama and papa e dey separate you know say during marriage you understand during marriage dem come come together do you know that me i thought that only of if I go go back to this lady oh? i swear to god i think say go go back to uh, princess adeola mama e be like say princess adeola mama e be like say e get husband i no know you understand me i don't know but some people say e don't get but she get children i don't know i don't get idea so wetin i don't know i don't fit talk you understand so my correct people, no no matter the separation if the children gonna do marriage the two parents will come come together na be the thing. When I make i dey always say once a family will always remain a family there is nothing no matter how una take drag dem how una drag queen ami she move on queen eh, Ooni of has move on queen ami send una message You no send una message see am ah, for example let's for, uh, eh, for instance now for example say dem no even come uh, come together again anytime when tade dey do something e dey do marriage or something e must surely still so people wey dey say ah dem don sweep im leg comot for Ife they don una go see na wen adeola go do marriage una go see wetin go happen na you understand una go see am na una go shock for there our pipo as we hear the news eh i dey very very happy i say congratulations because they say e don peke say princess adeola e don get pegi e don pegi they don't peggy you understand they say they don't peggy so Kunami naomi very very happy e rejoice and dey very happy about the good news when it when it come up you understand so na not say anywhere that they talk something because this onion you know dey proud very gentle if you see the time when the now see the time when Kunami naomi for palace see the way when ah she happy say Kunami naomi born see am ah, you know say period they can't do they can't do new here. wey they blow non out Now from eh, her this thing her post now i don't see that day before first time wen i go see when they born that day. When i go see am now she now im always dey put on. she love jesus christ she no dey play with am o oh. she got sisters from the mother but from the father she was not having now na thank god she don't get her day you know day tade na his small brother oh god so sweet see as e sweet tade wobo wobo tade sweet sha ah ah the king eh see how the king the king and uh, princess adeola see their mouth the same mouth jesus christ this life eh Now too na two people dem dey see o oh, i don't know women pikin they can resemble their their papa you understand me women children jesus christ They can resemble their papa Not be small hmm That's why i resemble my daddy too my people, as i see this news now i say no konami they're very very happy i'm very very happy soon royal wedding loading yes so royal wedding for uh, princess adeola lodi i hope those three mosquitoes no go come come they do come tie down their gele buy lace i don't say oda come they ask money e be like say those three mosquitoes sef e be like say with them, uh, eh, dis person not too They're not too dey like that. you understand e be like say dem no too dey like that, my people. so guys make una leave a comment according to wetin una watch o you understand leave una comment and make una share dis video my pipo mm. share am share am share am o share share share kó gbaski kó gbaski kó gbasi ah i too love i too love Queen Naomi i swear to God anything everything about her na me i love everything about our queen i love it no be small so thank god say the princess Adiola. You don't set to go